sagalee ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduu har'aan isinitti mo'ani Tigisti Gammeeti. Yeroo waldhibdeen baha giddugaleessaa keessatti hammaataa dhufee fi Yuukireen irratti waqtiin gannaa itti deemaa jiru wajjin dhiibban irratti dabalaa dhufe kanatti ministeeronni ittisa garee G7 sanbata xinnaa har'aa yaa'ii isaanii jalqabaniiru. Garee biyyoota torbaa kanaaf pireezidaantii hantaate xaaliyaaniin walgahii baranaan qopheessite magaala kibba naapiil buufata neetoo qabdu keessatti. Ministeerri ittisaa xaaliyaanii Guweettoo Kruseetoo hoogganaa neetoo Maark Ruute fi hoogganaa imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Jooseef Boorel dabalatee namoota hirmaatan hundumaa simataniiru. Har'aasitti argamuun keenya warra sirna dimokiraasii keenya gufachiisuuf yaalaniif ergaa cimaan dabarsuu jedhee amanaa jechuudhaan Kruseetoon saganticha yeroo banan dubbataniiru. weerara gara jabinaa raashiyaan yuukireen keessatti raawwattee fi dhugumatti haalli cimaan baha giddugaleessa keessatti mul'ate tasgabbii dhabuun afrikaa saharaa gadii fi waldhibdeen naannoo indoo paasifik keessatti dabalaa dhufuun bu'urri nageenyaa hammaachaa dhufuu fuuldurattis nageenya waarawaan dafee akkan dhufne mul'isaa jedhaniiru ajandaan yaa'ii ministiroota ittisaa G7 dabalataa waraana yuukireen misooma fi nageenya afrikaati fi haala eeshiyaa paasifik keessatti mul'atu ta'uun. gabaafameera pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden imala gabaabaa gara jarman taasisaniin jimaata kaleessaa gita isaanii awurooppaa wajjin waa'ee waraana yuukireen fi waldhibdee bahaa giddugaleessaa ballachaa dhufe irratti mari'ataniiru yeroo jarman keessa turanitti baayiden hariiroo tiraans atlaantik keessatti gumaacha taasisaniif badhaasa kabajaa olaanaa order of merit jedhamu biyya jarmaniin badhaafamaniiru qarqaarsaa yuunaayitid isteetsi yuukireniif gootu laalchisuudhaan baayiden. haala qilleensaa baay'ee rakkisaa ta'e gannatti deemaa jirra kanaafis yuukireen bira dhaabbachuu dhiisuun hin ta'uu jedhaniiru deeggarsi biyya isaanii akka itti fufuu erga mirkaneessanii booda baayiden akka laalcha kiyyaatti jedhan amma yuukireen nagaa haqaa fi waaraa chaartarii mootummoota gamtoomanii wajjin wal simu argattutti amma kabajni dhala namaa moo'utti itti fufuu qabasii jedhaniiru deeggarsi yuukireeniif godhamu walgahii baayiden hooggantoota birteenii fi faransaay wajjin taasisan irrattis xiyyeeffannoo ture karoorri injifannoo pireezidaantiin yuukireen vilaadimeer zelenskii kaa'anis irratti mari'atameera karaa biraatiin waldhabdeen hamaa gaazaa keessatti uumame dhimma hooggantoonni jimaata walgahan kun irratti dubbatan ta'eera kunis humnoonni israa'el hoogganaa garee hamaas kan yuunaayitid isteetsi shororkeessaa jettee farrajjee erga ajjeesaniin boodatti. pireezidaant baayiden yeroo kanatti duutii hooggansaa hamaas yaayyaa siinwaar dhimma haqa mirkaneessu jedhanii harki yaayyaa dhiiga lammiilee ameerikaatiif israa'el paalestiinii fi jarman akkasumas ambiyyoota baay'ee of harkaa qaba ture jedhaniiru. mootummaan israa'el sanbata xiqqaa har'aa haleellaan diroonii gara mana muummicha ministeeraa israa'el furguuggifame balaan geechise akka hin jirre beeksiseera kunis iraan. hoogganaan hamaas haleella bara darbee onkoloolessa torba lubbuu namoota galaafate irratti yaada kenne ajjeefamuu isaa hordofee lola israa'el irratti saasisaa jirtu itti fufna jettee dhaadachuudhaan booda karaa biraatiin gaazaa keessatti haleellaa har'a israa'el irra deddeebiidhaan geggeessiteen daa'imman dabalatee hoo xiqqaate namoonni 21 ajjeefamuu qondaaltonni hospitaalatii fi gabaasni madda oduu ep ibseera. sanbata xiqqaa har'aa ganamaa israa'el keessatti saayiraniin sagalee yeroo balaan jiru dhageechifamu haleellaan libaanan irraa dhufu akeekkachiisu dhagahameera dubbi himaan mootummaa israa'el karaa isaaniitiin dirooniin yeroo gara mana muummicha ministeeraa israa'el benjamin netnaahuu furguuggametti muummichi ministerichaas ta'ee haati warraa isaanii mana hin turre namni miidhames hin jiru jedhuudhaan ibsaniiru. waldhibdee amma hammaachaa jiru walqabatee hizboollaan misaa'ela dabalataatii fi diroonii dhoohu gara israa'elitti qajeelchuudhaaf lola marsaa haaraa jalqabuufis karoora qabaachuu isaan ibse immoo jimaata kaleessati hoogganaan garee hidhattoota kanaa yeroo dheeraan ture hasan nasrallaa dhuma ji'a fulbaana keessa haleellaa xiyyaaraa israa'el raawwatteen ajjeefamuun israa'el jalqaba baatii onkoloolessaa kana keessa loltoota lafarraa gara libaanoon erguun in yaadatama. qufaan yeroo wuupinkaaf jedhamu baakteeriyaa sombaa fi ujummoo qilleensa miidhuu namaa namarratti saffisaan darbu yuunaayitid isteets keessatti waggoota kudhan darban keessatti sadarkaan mul'annetti baay'achuun isaa qondaaltonni fayyaa torban kana keessa gabaasaniiru amma ammaatti namoonni kuma kudha saddeetii fi dhibba shanii ol qufaa kanaan qabamuu isaanii wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkubaa biyyattii beeksiseera. Kunis bara kuma lamaa fi kudha afur booda yeroo kanatti baay'inaan mul'ate yoggaa ta'u yeroo sanitti namoonni vaayirasichaan qabaman gara kuma digdamii tokkoo fi dhibba saddeetii turan. Oduun har'aaf jenne kanumaa qophiilee hafa wajjin turtii gaarii.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Ayyaana muuziyeemii geetii Los Angeles keessatti geggeeffame ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e jaallannee dhiyeessa.
Hundeessituun Hart Club Los Angeles jedhamu Andiriyaa Jemanas ayyaana guyyaa uummattoota dhaloota duraa kabajuu irratti muuzeemii geetii Los Angeles keessatti daawwannaa iddoowwan biqiltuu gaggeessitee jirti. Daawwattootaaf biqiltoota dhaloota duraa Kaalifoorniyaatti argaman agarsiifte. Fakkeenyaaf biqiltuu daraaraa qabu yaaroo jedhamu qabiyyee qorichummaa qabuun beekamaa jetteetti.
Uummattoonni dhaloota duraanas turan madaa fayyisuuf nyaata bullaa'uu dhaabuu akkasumas waan gosa hunda fayyisu itti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa kan jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii geetii keessatti kabajamu namoota gara kuma lamaa kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantichi Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseeraa jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
The mission of the Family Festival is to share resources of artists and makers from Indigenous diaspora in Los Angeles. We love the educational component.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artiistotaatii fi dhaloota duraanii kan daayaspooraa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaas hin jaalannaa duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaatii fi artiistota yeroo ammaa hin kabajna.
Artiistota keessaa tokko ka ta'e Shiigoo Bililisoo shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamuurraa akka jedhutti guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa. ta'aniif beekamtii fida isaan otoo warri awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up, uh, a lot of uh, my some teachers they didn't even know we exist. Uh, some people think we're extinct.
Guddachuu koo keessatti nan yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenyallee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra. As jirra, lubbuun jirra, fayyaa jirra, dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya, shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara kuma lamaaf kudha sagal irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaalifoorniyaa guyyaa Kolombos jedhamu kabajaan jiru. Guyyaa uummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa akka ta'an Soolaan Jaagilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Kiristoofer Kolombos kabajuuf qabsoo ture jedhan.
There's this story about him that he discovered America, but you can't really discover something when there are already people there. It's important to learn that history.
Waa'ee isaa seenaan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni durumaanuu bakka kana jiranii wanna tokko argachuu hin dandeechu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha. Dhuguma nama hamaa ture inni nama sukkanneessas seena isaa waan dhugaa ta'e immoo nuyi barachuu qabna.
Ji'a darbe Kolombos Ohaayoo irraa gara Los Aanjalesitti kan iddoo jijjiirratte Eriikaa Biraanwal yeroo jalqabaatiif maatii ishee waliin guyyaa namoota dhaloota duraa Ameerikaa keessa jiraataa turanii kabajjee jirti. Uummattoota akkasiif beekamtii kennuun ijoollee ishee sanyii wal makaa ta'aniif. egeree gaarii akka ta'u amanti.
Ijoolleen keenya halluu rifeensa isaanii, halluu gogaa qaama isaanii, maqaa akaakayyuu isaanii irratti hundaa'uudhaan namoonni waa'ee isaanii tilmaama baay'ee odoon godhin guddachuu akka danda'aniif sunnuuf baay'ee barbaachisaadha.
Guyyaan Kolombos yeroo ammaa kana Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaana sadarkaa mootummaa federaalaa yoo ta'u. Guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa Ameerikaa keessa turaniirraa adda ta'e sadarkaa kutaa biyyaatiin garaagarummaa qaba. Wiixata dhufu magaalaan Niiw Yoork hambaa aadaa fi bu'aa bayii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii kabajuudhaan agarsiisa guyyaa sanaaf guddaa ta'e tokko gaggeessuuf jirti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaatu Morodaati.
Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamuudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kanaa akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akkan urgaa'u caalaa bultumiin jalqabna. Andu'aalem Goosaa albeema isaa tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati. Yeroon kan abbaa gadaati.
jalqabaa deemtotaa fiixee namoominaa weellisee naan ba'u keessa qaroominni gadaa hin ga'u takka sirni utuun biitiin bulchuu ilaalcha walqixaa utu hiirruun duchuu gadaa maltuu gitaa gosaaf saanyi miti gaggeessaan daddarbaa gadaan hin beeku gootaaf garbaa. Obsidaan gaatarraan meddechaan simatee abbaan dulaa biyyaa isuma tamba'ee biirumaa jiwaama beelbaas nan waama miichille waama. Roobaalee faamaa. Laatamu sobeen sobsiisee shiraan dhugaan gurguru. Biraataru harkaa lakkaa'ee hiree namaa noggoro. Sirnaan oli gadaan jireenyaa widdummaaf uumamaa. Oroom duri maddaa qaroomaa beekumsi geetuu lamoo. Oroom duri maddaa qaroomaa beekumsi geetuu lamoo. Oroom duri maddaa qaroomaa beekumsi geetuu lamoo. Abbaa mudaa, abbaa gadaa, siyaasa ammayyaa, gaggeessaa nagaa. Abbaa bokkuu, abbaa dulaa, siyaasa injifannoo, amileessa guuraa. Hangafaa seerotaa muummee qaroominaa, jalqabaa deemtotaa fiixee namoominaa. Weellisee naan ba'u keessa qaroominni gadaa hin ga'u takka sirni utuun biitiin bulchuu ilaalcha walqixaa utu hiirruun duchuu gadaa maltuu gitaa gosaaf saanyi miti gaggeessaan daddarbaa gadaan hin beeku gootaaf garbaa. Obsidaan gaatarraan meddechaan simatee abbaan dulaa biyyaa isuma tamba'ee biirumaa jiwaama beelbaas nan waama miichille waama. Roobaalee faamaa. Itti dhufnaan barataan barree siyaasni saafataadha. Ifni guddaan addeessa taatee barrumtiyyuu gadaadha. Angoof jedhee addeesseen duun dhagaan kennee fudhata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Gaaddisoomee qixxeessee duruu gadaan rakkoo furata. Biirumaa jiwaama. Biirumaa jiwaama. Beelbaas nan waama. Beelbaas Miichille waama. Lootis waama. Roobaalee faamaa. Abbaa mudaa. Abbaa gadaa. Siyaasa ammayyaa. Gaggeessaa nagaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Iyyaa seenis sirba yeroodhaan wal simatuudha. Mitiiree mee hadhichifnu kwa iyyaasee.
Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee iyoolee kooti yoo jenna. Iyoolee baasa nu korma. Iyoolee iyoolee gaafa filatti. Iyoolee iyoolee naabi damoore. Iyoolee iyoolee lafa dikaatti. Iyoolee iyoolee yoobi duudite. Iyoolee iyoolee siyoo waareessa. Iyoolee. Ijoollee lafa seenaati. Ijoollee zamma siyyooto.
Sirboottan afaan Oromoo tibbana kana bahan keessaa kan leencoo gammachuu isa tokko. Leencoon kanaan dura gara iluu deemee sirba jaa'ibaa sirbe. Achi immoo baaleetti darbe. Amma immoo gujii qabatee dhiyaateera. Waliin haadhan
naman. Anoo keessummaa dhaabii beeku fidaa kennu namni na takeeku. Ayyaanaan deemna ayyaana. Kontomaa gaarii daawwannoo. Ayyaanaan deemna ayyaana. Loomolaa waliin sirbina. Yooyaa gujii koo. Daraarii addaa koo. Barooluu qajeeltee. Kaayoo kaayee toltee.
bayi kayi kayamma.
Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoon raasiniif darbu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya ittaanuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taasisaniin jenna nagaatti bula an bofkaadhu morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.
Yeroo dheeraaf adda facaane, galata rabbi irra walta.